mubandanya mwumviriza ijwi ry'amerika miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi igenekerezo rya cenda z'ukwezi kwa gatanu kwa bibiri na cumi n'indwi muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jowe diane n'ahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya kuko hari igihe umurundi aba yicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi umubembe atuwumva baca bibaza yuko babe baramutuka kandi n'umubembe akavuga ikibembe cy'iwabo umurundi ari ngaha ataciwumva aca bibaza yuko babe baramutuka uyu ni umwe mu banyeshuri b'abarundi bo ku ishuri ryisumbuye ryo mu ikambi ya rusenda mu majepfo y'intara ya kivu muri kongo iyi nkuru ijanye n'ukwikekana gufatiye ku ndimi turayigarukako mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho turi kuwa kabiri nk'uko vyama tubafitiye ikiganiro c'abanyedini uno munsi baza kutubwira kuco bagomna ku mabi akoregwa abapfasoni n'abigeme ariko imbere y'ico kiganiro c'abanyedini n'inkuru zibiri ndabafitiye zo mw'ikambi mbanze ndababwire muri make ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha itegekanya gutanguza amatohoza ku vyaha bikorerwa bimukira muri libiya ivyo vyatangajwe ejo na fatu besunda umukuru w'iyo sentare imbere y'akanama ka onu kajeje umutekano umufasoni fatu besunda avuga ko abimukira baharugwa mu bihumbi na cane cane abagore n'abana bafungirwa mu biro bitandukanye muri libiya bagakorerwa amabi atandukanye harimwo ubwicanyi gufatwa ku nguvu no kuborezwa igufa uwo mufasoni amenyesha ko bariko baratororokanya ibirego n'ivyemezo kuri ivyo vyaha kugira ngo uwagirwa wese n'ico caha ashobore kurengutswa imbere y'ubutungane besunda umukuru wa cpi asaba kandi abategetsi ba libiya gufata uwahoze ajeje umutekano wa kadafi al tuhami khaled ku vyaha vyo mu ntambara yagirizwa n'iyo sentare kuva mwaka wa bibiri na cumi na gatatu umunyamabanga mukuru w'ishamwe mpuzamakungu onu yarakeje kuri uno wa mbere emmanuel macron ku ntsinzi yatahukanye mu matora y'umukuru w'igihugu c'ubufaransa yongera ashikiriza ko yifuza kubonana nawe vuba bwango stefan jularic avugira onu yatangaje ko antonio guterres agiye kurungikira ugwete rutumira macron mu mubonano yifuza ko woba muri kazoza ka hafi uyo mubonano kazoba ari akaryo ko kuvugana ku bibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe kurwanya iterabwoba mpuzamakungu hamwe ibikorwa vyo gutsimbataza amahoro ku isi intsinzi ya emmanuel macron yakiriwe neza ku cicaro ca onu new york ni mu gihe perezida wa amerika donald trump asa nk'uwagabishije onu ko agiye kugabanya intererano amerika y'iryo hamwe no kuvavanura n'amasezerano y'i paris kwihindagurika ry'ibihe twokwibutsa ko perezida mushasha w'ubufaransa emmanuel macron mu myamamazo yiwe yemanze ko azogwanira amasezerano yo gukingira ibidukikije yitiriwe paris agira ko yemera ko azoremera donald trump ngo ntavavanure n'ayo masezerano utwigoro two gutanguza ibiganiro hagati y'abanyesudani y'umanuko twongeye guhagarara inyuma y'aho igice c'abagize umugwi wagenwe na perezida salva kiir gufasha muri ivyo biganiro utabashije kwitaba mu birori vyo kurahira ico gikorwa ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu ateni wek ateni kuri uno w'imana yamenyesheje kandi ko iryo rahira ry'abagize uwo mugwi ryungurujwe ikindi gihe kizomenyeshwa hanyuma salva kiir yari yatangaje mu kwezi kwa cumi na kabiri ko ibiganiro vy'abanyesudani y'epfo vyoshobora gutangura mu ntango z'ukwezi kwa gatatu ariko bamwe mu barorerezi bafise amakenga ko bishobora no kutaba mu kwezi kwa gatandatu murantunga leta yatanguye gutana mu mitwe n'abayirwanya barongowe n'uwahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu inshuti b'ijwi ry'amerika muri ko muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku bari mu gihugu c'u rwanda muratwumva neza kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora gukurikirana ibiganiro vy'ijwi ry'amerika muri irya nino ku isi hose ni ku rubuga rwa interinete yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com amafoto amavideo y'amakuru tuba twashikirije murayasanga kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu nongere ngire mwiriwe handi hato nica abanyedini bagona ku mabi yakorerwa abafasoni n'abigeme ariko tubanze tunyarukire muri kongo aho abanyeshuri b'abarundi biga mu myaka ya mbere yo mu mashuri yisumbuye mu ikambi yo mu rusenda bavuga ko indimi zitandukanye bavuga zibononeye umubano n'abakongomani batanga akarorero k'aho bishika bakisanzura mu ndimi zabo n'abatazumva nabo bakabyakira nabi hagati aho ururimi rw'igifaransa bigamwo ngo ntibuborohera cyane ibyo kuri ibyo bibazo bifatiye ku ndimi tubibwirwa na mugenzi wacu vedaste ngabo akorera mu rusenda majefo y'intara ya kivu muri kongo iyo ugeze kuri bimwe mu bigo by'amashuri yisumbuye mu rusenda mu gihe cy'akaruhuko ka saa yine na saa cyenda uhasanga ari abanyeshuri bavuga ururimi rw'ikirundi n'ikibembe ndetse n'igiswahili aho benshi bahitamo gukoresha izi ndimi kubera kutamenya ururimi rw'igifaransa basabwa gukoresha iyo bari ku ishuri abenshi mu bakoresha izi ndimi za kavukire ku ishuri ni ababa bavuye mu mashuri abanza abanyeshuri twasanze ku ishuri ryisumbuye rya sibatwa na rukorora bavuga yuko bahura n'ibibazo iyo bakoresha indimi zabo za kavukire mu ishuri kuko bagenzi babo hari igihe bafata ibyo bavuga nk'ibitutsi bigatuma habaho kutumvikana hagati y'abanyeshuri b'abarundi n'ab'abakongomani imibanire ni nabi kuko hariho ukuntu tutumvikana hariho abantu usanga umukongomani n'umurundi bicaranye n'imyidogo hari igihe umurundi utangura ati nguhe igira iyo wamubembewe n'umubembe agaca atangura nguhe nawe igira iyo wamurundi ugasanga amwe mubana muri babiri hari imyidogo cyane iterwa n'iki cyane wowe iterwa n'iki kuko hari igihe umurundi aba yicaye ngaha avuganye n'undi ikirundi umubembe atuwumva baca bibaza yuko babe baramutuka kandi n'umubembe akavuga ikibembe cy'iwabo umurundi ari ngaha ataciwumva aca bibaza yuko babe baramutuka mwese mwajya mukoresha indimi z'igifaransa n'igiswahili umva hariho bamwe bonyine batagitahura neza n'abandi batarakimenya cyane gusa bo bavuga ikibembe kandi abigisha bamaze kwanga icyo kibembe mu ishuri nkatwe by'abarundi ntabwo tuzi kibembe iyo bavuze cya kibembe tuca turaba ko bari ko baratuvuga kuko twabisobanuriwe na ndayizeye alexi umwarimu w'icyongereza ku ishuri ryisumbuye rya insititisi batwa avuga yuko iki kibazo cy'abanyeshuri bakoresha indimi zabo za kavukire bari mu ishuri bakiboneye umuti ko tugikemura turababuza ati zemura yaga mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ariko inyuma y'ishuri mu ishuri ntimuvuge zijya n'imizanya ariko inyuma y'ishuri muza kuvuga zijya n'imizanya usibye kuba aba banyeshuri batumvikana iyo bamwe bari kuvuga indimi zabo za kavukire barashima uburyo bagenda bafashanya mu bijanye n'imyigire yabo uyu ni tantine ya kizimana umunyeshuri mu mwaka wa kabiri kuri esitisi batwa twigana neza n'abana b'abakongomani turafashanya mu vyigwa kenshi na kenshi abana b'abakongomani barazi ururimi rw'igifaransa natwe abana b'abarundi tukaba tuzi ikirimi cy'icyongereza n'ibiharuro tugafashanya muri izo ndimi natwe dusigaye tuvuga de ntituvuga do aho ro
niki cyane kuva aho mwatangiye kwigana nabo niki mwagiye mukosora twaragiye dukosora byinshi twaragiye dukosora kuvuga amado twaragiye dukosora kuvuga amaro ubu tuvuga amade twarabivuyemo ibyo ubu dusigaye tuvuga igifaransa cy'abakongomani mwarimu ndayizeye alexi avuga yuko hari abana b'abarundi yigisha batinya kuvuga ururimi rw'igifaransa kubera uburyo bw'imivugire yabo iba itandukanye n'iy'abakongomani abana birabatera ingorane kuko baba hari iwabo barigishijwe ibi na biriya bashyitse hino sasoka usanga bariko bavuga bagaca bigishwa ibitandukanye n'ibyo baba bigishije genda tubabwira ati ibi ino tubyigisha uku ariko gute titubyigisha ko ro la hino ariko tubyigisha ariko kuko baba babyigishijwe hiyo bakaba barabifashe ku mutwe tuca tugenda tubabwira ati babikosore babikosore nubwo abanyeshuri b'abarundi bahura n'imbogamizi mu mivugire y'ururimi rw'igifaransa abayobozi b'ibigo by'amashuri yisumbuye mu rusenda bavuga yuko baza mu myanya ya mbere mu kugira amanota meza mu bizamini bagenda babaha bedatse ngabo ku bw'ijwi ry'amerika mu rusenda
hejuru ya
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika rero no musi mu kiganiro muri isanga nk'uko mwabyumvise mu burundi itegeko rigenga umugwi wo kwiga impinyanyuro y'ibwirizwa nshingiro ryaramaze gusinywa n'umukuru w'igihugu uwo mugwi uzoba ugizwe n'abanyepolitiki amashirahamwe yigenga hamwe n'abaserukira amadini n'amashengero hamwe n'abatwa bamwe mu banyepolitike basaba ko ibijanye no kubahiriza iserukirwa ry'ibitigiri hafatiwe ku moko bitokogwa ko abatwa nabo bakamenyesha ko mu vyo hindurwa batosubira kwibagirwa nk'uko vyagenze igihe c'amasezerano masezerano ya Arusha uno musi rero ivyerekeye uyo mugwi hamwe n'iryo hinyanyurwa ry'ibwirizwa nshingiro mu Burundi nivyo ijwi rya Amerika riza kwibanda ko mu kiganiro muri sanga cigihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Rwanda ano mu Burundi akanako ni kakanya tubashikiriza ico abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye dusanga mu kibano hagati mu gihugu c'u Burundi co kimwe no mu makambi mu gihe tumaze imisi tubashikiriza inkuru zijanye n'ihohoterwa ry'abakenyezi uno musi twashatse kumenya uruhara abanyedini bafise mu kubahiriza amateka y'abakenyezi hamwe no kuyateza imbere hariho abibaza yuko ikibanza kidakwiriye amasengesho uh, abasengero adaha abigeme canke abafasoni vyoba biri mu bisubiza inyuma amateka yabo yabo reka dutege amatwi bamwe mu bo mugenzi wacu Diane Ndonse yatumiye muri studio i Bujumbura ico bagona kuri ico kibazo Diane ni ntazo murakoze kuduha mikro hano i Bujumbura dutangure twakira abatumire bacu Patiri Viateur ntarataze ari mu biro by'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diocese nkuru ya Bujumbura turabaramukije amahoro neza twakire kandi na Sheikh Jawab Nzorirenga umukuru w'inama y'abashehe mu Burundi namwebwe ndabaramukije twakire kandi na Pasteur Aline Ndiho kubwayo arongoye isengero Abundant Life ryo mu gisagara ca Bujumbura namwebwe ndabaramukije mwaramutse nkabwira abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku kibanza cy'umukenyezi mu masengero n'amadini duhereye kuri patiri viateur ntarataze mbega ikibanza cy'umukenyezi mwebwe kimeze gute kingana gute mu isengero rya ekereziya katolika coba ari cyo kimwe n'icy'umugabo asanzwe afise muri ekereziya katolika ku isi yose umuntu wese afise ikibanza imana yamuhaye icyo kibanza nacyo yamuhaye ni uko agira iteka muri byose imana yamuremanye agashusho kayo aho umuntu agiriye igicumuro imana iza kumukiza muri yezu kirisitu itarabye ngo ni umugore itarabye ngo ni umugabo umugore rero afise iteka nk'iry'umugabo muri ekereziya katolika kuko iryo teka ntarihabwa n'abantu arihabwa n'imana yamuremye aho yagira ati ndakuremye nk'umugore n'umugabo hanyuma muri yezu kirisitu nawe ati nje kubacungura mwese nicyo gituma mbere n'abashaka bifatiye ku mico n'imigenzo yariho muri isirayeri yezu yabakarira cyane akagira ati abantu bose barangana muribuka bafashe umugore yasambanye bakamuzana ngo bamutere amabuye ingene yamuburaniye akamufasha maze akagira ati mbega umuntu adakora igicumuro ni wuyubuhe bagaheza bakamaramara mwizuka agiwe murabona ko yahejeje nawe nakamuha iteka nibo ba mbere yabwiye ati genda mumenyeshe abandi ko nazutse ndi muzima nivyo rero no mu burundi dufatira kuri ico muri ekereziya ekereziya noneho n'iy'isi yose sikuvuga ngo niyo mu burundi canke niya hehe n'iy'isi yose umukenyezi afise iteka nk'iry'umugabo muri byose nibaza yuko aho umuntu abona ko umukenyezi umengo by'ukuri ari nyuma mu burundi bwacu birafatanye n'imico mugabo tugerageza gukora ibishoboka byose kugira umuntu asokoroke muri iyo mico kugira umugore asokoroke asokoroka aboneke agira iteka yaremanywe yubahwe yubahirizwe muri isilamu ni uko nyine imbere y'imana twese turangana ngaha ku isi turangana abagabo n'abagore barangana mugabo hakabaho amabanga barushanya canke bajejwe ugasanga adasa mugabo impera n'imperuka nk'uko tubivuga muri isilamu imbere y'imana umunsi wo guharurirwa tuzoba tubungana twese ntawe uzosumba uwundi kirese igihe yaba yakoze neza cyangwa inabi imana ikamuharurira muri ubwo butandukane mugabo mu mategeko ya isilamu umugabo angana n'umugore cyangwa umugore angana n'umugabo mu mateka muri isilamu muravuze yuko mu byo bazezwa yuko umuhungu n'umukobwa batangana umukenyezi n'umugabo mbega biva kuki biva kuko twebwe abayisilamu twisunga cyane kwanza ubwa mbere igitabo cyacu cya korani hariho amabanga umugabo cyangwa umugore yoba atasangiye n'umugabo cyangwa atasangiye n'umugore ugasanga yuko kumbure arushije uwundi muri ayo mabanga akarero twavuga ruti umugabo ajejwe urugo ajeje gutunganya kumenya ibyo mu rugo ajeje kurondera uwo bazokubakana ugasanga yuko muri icyo gihe umugabo niwe nyine byiga niwe nyine abirondera gushika aronka icyo cyangwa aronka umuntu bazobana mu rugo ntitwoce tuvuga tuti umugore niwe agejwe kurondera urugo cyangwa kubwubaka gutunganya byose kugira ngo aronke umugabo nibyo biracika mu ntumbero z'abandi bantu mu migenzo yabo mu kamere kabo akaba ari umugore abijejwe umugabo ibyo twumva yuko imana yaremye cyangwa yadutegese ni umugabo agejwe gutunganya cyangwa gutanguza urugo rwiwe umugore nawe akaza amufasha muri rwa rugo nyuma abantu aho ni mu rugo ariko mu idini indani mu byo mwebwe muba mujejwe iby'umugabo ajejwe n'ibyo n'umukenyezi ashobora kuzezwa haba mu buryo bwo kwigisha haba mu buryo bw'ibyo gutunganya ibijyanye n'idini byinshi ni uko umugabo angana n'umugore muri ibyo bintu no muri idini rya isilamu kirese muri bimwe bimwe nk'imana yonyine yategese avuga ati umugabo atorana bibiri umugore nawe agatorana kimwe urabona ngo ngaho imana yatandukanyije ko tubikura muri korani mugabo hakaza yuko ibintu byinshi cyane mu kuraba ibyo dukora ari ineza ari inabi turanganya hagati y'umugabo n'umugore reka duhe ijambo pasiteri aline asanzwe ari n'umukenyezi ngira arafise icyo abivuga ko nawe kuri icyo kibanza umukenyezi afise mu madini no mu masengero pasiteri mwebwe musanzwe murongoye isengero ku ruhande rw'abakenyezi murabona ko umukenyezi afise ikibanza gikwiye mu masengero no mu madini mu bisanzwe ijambo ry'imana riraha agaciro umukenyezi riraha n'ikibanza umukenyezi ni nayo mpamvu turi muri iri bango ryo bwongere kubera twebwe igitabo twizera bibiliya ijambo rya mbere twebwe ubutumwa bwiza bukomeye cyane umunsi n'ubw'urupfu n'izuka izuka ry'umwami wacu yesu kirisito rero umuntu wa mbere yashikirije ubwo butumwa yari umukenyezi igihe bazinduka baje kuraba yesu mu mva hama umareka arabwira ati nimugende mubwire bene data yuko yazutse twebwe rero yego twebwe rero twahawe ijambo rikomeye hama mu nyuma nk'uko padiri yabivuze pawulo aravuga ngo nta mugore nta mugabo nta mugurano nta widegembya ku bw'umusara wa kirisitu twacitse umwe rero ikibanza ijambo ry'imana riha umukenyezi kirakomeye mugabo imigenzo icyo nakwita kiritire cyangwa nk'aho umuntu ari haraba inzitizi umugore kwinjira mu muhamagaro cyangwa gukorera imana cyangwa kwinjira mu byo imana imuhamagarira uti nk'akaroro ni gute abakenyezi usanga mu mashengero yose bafite urukundo rw'imana nibo ubona bari mu bitaba n'ibikorwa ari benshi karatsinda usanga ari na benshi nibo ubona bari mu masengesho nibo babona bari bari mu baririmbyi nibo ubona bari kubafasha aboro mu bitaro ahantu hose hatandukanye ibintu byinshi usanga birimo abakenyezi rero igitangaza ikintu ushobora kwibaza ikibazo ni kuki mu burongozi cyangwa mu bashobora gufata nk'ingingo utababonamwo no mu madini ibyo rero ukaca uvuga uti na kiritire cyangwa imigenzo iraba intambamye iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tugarukana ijambo kuri patiri pati mwebwe ibyo mubivuga ku iki abakenyezi bashoboye kuja mu bibanza byo gufata ingingo cyo kimwe n'abagabo ekereziya n'umuryango w'abemera wabatirijwe rero n'umuryango utunganijwe yezu amaze kuzuka mbere atanazuka yaratoye abatumwa arabagenera ko bazogenda kuko karababwira ati nimugende muze mwigishe mwigishe ikiremwa cyose ijambo ryanje izuka intsinzi kubandanya bakuza uwo muryango umwe wese rero yarahawe igikorwa kuko benshi bakunda kuvuga bati mbega ni kubera iki abakenyezi bataba abapatiri muri ekereziya cyane cyane Eh, ati ubwo si ukubahohotera si ukubacinyiza ntibabishoboye niho navuze nti mu muryango hariho intunganyo iyo ntunganyo rero yamuka kuri yezu kirisi avuga ati Eh, ni kuvuga yuko umutima imana ifise ikibanza yahaye umukenyezi ko ari ibyo adashoboye gukora kuva yeza kihari yaragenda akigisha abapfasoni bakagenda nk'abigishwa biwe akabikora ku muri kijya na kiriya na kiriya mugabo kubera uwo mutwe uwo mutwe ariko yezu yabishatse agatora abatumwa cumi na babiri agira ati ndabatoye kandi jovuze nsiti ni ukuvuga ndabimitse mube umutwe hama abandi baba amashami muri ekereziya rero abapfasoni n'aba- na- n'amashami n'abashami umutwe ntushobora kubaho utagira ishami ni ukuvuga yuko umugabo ntiyogenda avuga je ndi patiri canke ndi musenyeri canke ndi pa ekereziya ntiyohagarara abapfasoni ba- batari amashami reka dusubire duhe ijambo she jawabu mbega mwebwe namwe niko mubyumva E, e, uko ariko arabivuga patiri namwe niko mubikora umukenyezi mwavuze ko ikorowani iramuha ikibanza mugabo mukavuga muti mu idini indani yuko mugabo atangana n'umukenyezi hariho ibyo umukenyezi adashobora gushikira ibyo adashobora gushikira neza na neza n'ibiki ibyo adafisemo ubushobozi mu bisanzwe umukenyezi muri isilamu ni ibintu byatunganijwe yuko umugore afise ikibanza ciwe eh, mu bijejwe umugore kandi umugabo nawe akaba afise ikibanza mu bijejwe bose mu gihe biba ngombwa yuko aba abo mu idini ba- bakorana abakenyezi koko nivyo baja ku ruhande rwabo abagabo bakaja ku ruhande rwabo mbega ubwo uko si ukubakumira kandi biravugwa yuko mwebwe mu idini rya isilamu mukumira abakenyezi Harya- cyane kuruta no mu yandi masengero hajya se kuvuga yuko dukumira intumwa yacu yatwigishije nta na rimwe uzobona umugabo n'umugore ngo bari hamwe atari uko shetani aca abinjiramo umugore si gwawe umugabo wewe si ntura umugabo w'umugore mwicaranye gutyo cyangwa mwihereye ahantu icya gatatu cyanyu inyuma y'imana ni shetani izoba kuba ibabanyemwo hanyuma ugasanga yuko muratanguye ibintu bitajyanye n'imana bitajyanye n'ubuntu bitajyanye n'icyubahiro cyanyu mugaca mutangura ibya shetani nacyo gituma rero tuvuga tu naho tuba twicara mu nzu zacu cyanke ku munsi w'urubanza gutyo ni byiza yuko abagore bajya mu kibanza cyabo bonyine gikwiye kibakwiye kandi ica inyuma atari ico mu majambo naho baba bari imbere naho baba bari imbere mugabo ntiduhangane nabo cyangwa ntituze gukomana mugabo abagabo nabo bakaca bajya amahoro nyine mu kibanza cyabo urabona yuko agateka kabo kaba kari hajya nyine Eh, agateka kabo Nibyo- kafise uko kangana mukakubahiriza uko nyene kangana Mm, mugabo mwebwe ntamubona ko gashobora kuba eh, ari inyuma y'umugabo oya kajya si ukuvuga ko ni ukuba ari inyuma y'umugabo washaka no misigiti ngene yubase usanga ikindi gihe abagabo aribo bajya imbere abagore nabo bagasengera inyuma yacu kuko byategekanyijwe n'imana byasigiwe na muhammadi Eh, shehe aravuze yuko umukenyezi bamuha ikibanza ciwe bo mu idini ryabo kugira ngo bakinge ingaruka zijanye n'ivyaha shetani ngo ashobora ku- gutera nibyo ariko nta ngaruka none bigira ku mukenyezi wundi mu kibano muri rusange Eh, tugarukanye nyene ico kibazo pasteur aline mwebwe mubivuga kwiki no mu masengero atandukanye ko mwabivuze ko hari ibibanza bimwe umukenyezi adashobora gushikamo nta ngaruka biheza bikagira ku mukenyezi muri rusange mu kibano ego mu bisanzwe amadini ameze nk'imiryango nk'uko bagiye babivuga bagenzi bacu turi kumwe idini ryose rifite uko ritunganije ni nk'umuryango ufite uko utunganije mugabo icyo ngiye guhagara ko cyane twebwe nko ku ruhande rwacu tudafise izo ntambamyi ibi mu byo twizera twizera yuko abakenyezi nabo bahawe umuhemu w'imana ubo bamwe bita mutima mweranda kuko abashoboza gukora ibikorwa nk'ibyo abandi bose kuko iyo mu banyefeso kanavuga ngo bamwe baba- bahamagawe kuba intumwa abandi kuba aba- abayigisha abungere nta na hamwe twebwe mu byo twizera bavuga yuko ari abagabo bahamagawe kuba intumwa gusa cyangwa abagabo bahamagawe kuba abigisha twemera ko umuntu wese afise ikimugaragaraho uwo mwemu yera ashobora kwinjira mu muhamagaro rero ingorane ihari igaruka muri mu migenzo no mu kibano uti kubera iki iyo ari umwigisha cyangwa iyo ari umwungere hama tukaba turi nko muri muri kino kibano ca afurika kiba gifise kahise gasanzwe kigiza kure umukenyezi hariho intambamyi bwa mbere intambamyi ni uwo mugore ubwa mbere umugore arashobora kuba afise uwo muhamagaro nk'akaroje ndazi umudamu yararonse umuhamagaro wo kumva yo umwongere gutanguza ishengero kandi we mu byo yizera yumva ashigikiwe hama umugabo wiwe aramuheza agira ambwira ati nukuri ndagushigikiye ngo du- dutangure igikorwa hama uwo mudamu ashaza kunshikira ambwira ngo cibengere mbwire pa- umugabo wanje bari we papa pasiteri hama ndamubaza none imana yahamagaye umugabo canke yahamagaye wewe nta kuntu mu- mu rugo wobandanye w'umufasha mwiza ukagamburukira umugabo wawe umugabo ugakora ico imana igutumye ngo yaho bazovuga gute bazobibona gute urumva mu uhe- yandi majambo rero n'amasengero ama- agomba gukorera ku by'imigenzo yo mu kibano yego hariho umutego hariho umutego yuko natwebwe dufise uwo mwidegemvyo tuvuga ko twahawe n'ijambo ry'imana abadamu baracameze bafise uwo muhamagaro simvuga bitumye baracameze nk'abari muri nke- mu mbabarire nkoreshe muri twamugina igifyera kikiri muri muri kijya kizu cacu ko kiye imihamagaro irimwo mugabo kugira basohoke biracabagoye kuko baracibaza bizomera gute bazonyimvira gute kandi ukabona no mu kibana bavuze ngo ngiye mu ishengero kwa pasiteri naka ni umugore abarongoye ukabona ko yarakwiye kuba umuvugabutumwa yarakwiye kuba u- u- ujejwe gufasha aboro umugabo guhagararira ikintu biragize kandi ugasanga n'abantu bizera nk'uku kwacu iyo rero ndiko ndumviriza n'abakozi b'imana bandi mbega barabishigikira nka mwebwe musanzwe murongoye eh, iryo sengero ryo mu ba mu ama baporoti.
evangel- Eh, ama eglise twebwe turi ma eglise evangelique charismatique abakozi b'imana nka mwebwe nka pasiteri barabashigikiye barumva yuko eh, m- m- ari byo ko mukwiye kuba umupasitori w'umukenyezi ego mugabo harazamwo akantu k'akanyafurika canke k'akarundi mbega nta kuntu nyene yari gutuma b'umushinga ntawe yego wiwe nta kuntu yari gutuma w'umushinga ntahe ni none ko we twizera bimwe kuko ndiko ndumviriza abandi ndabatahura umuryango burya ugira uburyo utunganije muga nta ni kuvuga yuko ni kuvuga yuko niyo yoba atabishoboye umushinga ntahe ni kuvuga Mugabo bumva ko ico byoba kibanza.
byiza vyoba vyiza ari umushinga Yego.
ntakirimo bigakora umukenyezi inyuma yiwe inyuma yiwe mugabo Eh.
kandi rero ikintu baba baba bibagiye yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru aho umukozi w'abandi rero baba bibaza ko ico kibanza ari co kuganza kudomina ariko ni ikibanza co kuba umugurano ni ikibanza co kurera ni ikibanza co kuba umukozi rero ni niyo ntambamye kumbure iki kiganiro tuzokigarukako ku bijanye n'uruha- n'uruhara rw'amadini n'amasengero mu gukemura ivyo bibazo biri ku bakenyezi mu guhohoterwa nibutse abatwumviriza ko mwariko mwumviriza ijwi rya amerika aho twariko turavuga ku kibanza c'umukenyezi mu masengero n'amadini aha rero yashimira abatumire twari kumwe ari bo eh, patiri viateur ntarataze ari mu biro by'ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya bujumbura turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire murakoze cane nkashimira kandi na shehe jawab nzorirenga umukuru w'inama y'abashehe mu burundi turabakengurukiye na mwebwe murakoze namwe dukengurukire kandi na pasteur aline ndiho ku bwayo arongoye isengero abundant life ryo mu gisagara ca bujumbura turabakengurukiye ko mwitavye ubutumire na mwebwe namwe mwakoze kutwiyumvira Diane Ndonse nari ndemesheje kino kiganiro ndashimiye na mwebwe mwese mwari muduteze amatwi ku ijwi rya Amerika
nararushe sindaruwe nuko rero akaririmbo ni amarira y'umukenyezi ngo yarababaye yararushe ntararuhuka aho mu kibano iwanyu hari amabi akorerwa abakenyezi muwamuzi murashobora kuyatubwira mwicije kuri radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com mu gice cya kabiri tuzobabwira bimwe mu biteye ikibazo mu kibano bitumwe n'ikibanza umukenyezi ahabwa n'uruhara rw'amasengero mu kubikemura murumva ko bavuga ko akenyera muri byinshi none uko gukenyera muri byinshi niko kotuma ahohoterwa mutubwiye ico muvyibaza ku yakoze innocent kimenyi na ingenieur diane nahazoma ari kumwe tuzosubira ejo nk'aho twahereye
umukenyezi mwumva